Jenerali Olivier Isati Basumba ubifuriza gukomeza kugubwa neza
ndabasuhuje bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika ku badukurikira kuri radiyo zanyu kuri mudasobwa no kuri telefone zigendanwa mwese mbahaye ikaze mu kiganiro murisanga kuri mikoro hano i washington dc uyu munsi muri kumwe nanjye etienne karekezi turakomeza ibiganiro byacu ku mateka y'u rwanda n'abanyarwanda nanone ni kudeta yabaye mu rwanda mu gihumbi cya magana cyenda mirongo irindwi na gatatu ibyayishamikiyeho inkurikizi zayo n'amasomo twakuramo mu byo twakunze kubasaba kuzirikana kenshi mu biganiro byacu byashize ni uko amateka ahoraho kandi yagombye kutumurikira birushijeho nongere mbibutse ko ku bahawe inshingano zo guhagararira abaturage no kubakorera kubahembwa imishahara ituruka mu misoro y'abaturage urwego baba barimo rwose amateka azababaza byinshi namwe mbaho ikibazo byakumvikana bite ko haba hari umukozi wa leta waba ukorera igihugu umukuriye akaba yamuha mu nshingano ze kwica urubozo cyangwa se kwambura ubuzima umuturage basangiye igihugu aha ibibazo bizaba byinshi kandi ibisubizo bizaba bike mwese ababuze ababo bishwe mu bihe bitandukanye turabahojeje dukomeze ikiganiro cyacu uyu munsi na mugenzi wacu venuste nshimiyimana uri londre mu bwongereza akomeze adufashe gushakisha ukuri kw'ayo mateka venuste mikoro ni yawe urakoze cyane etienne karekeji ikiganiro cy'umunsi turagiharira mwebwe mwese mudasiba ikiganiro na kimwe kuva ijwi rya amerika ryatangira gucukumbura amateka yaranze u rwanda mbere na nyuma ya kudeta yo muri mirongo irindwi n'itatu tubibutse ko yari kudeta yakuyeho ubutegetsi bwa gerigori kayibanda bugasimburwa n'ubwa yuvenali habyarimana nyuma y'ikiganiro cyo ku cyumweru gishize twari twatumiyemo francois burasa umwe mu bari bagize itsinda ry'abantu batatu bakoraga nkete ku banyapolitiki bafashwe nyuma ya kudeta bashakirwa ibyaha mwatwandikiye muri benshi mufite ibibazo mushaka kumubaza hari benshi batemeranije n'ibyo burasa yadutangarije bamwe muri mwe mwadusabye ijambo hano ku ijwi rya amerika dusangira ijambo tubaha ikaze iyo mudusanze murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika twongeye kubatumirira francois burasa nibutsa bumva ijwi rya amerika ko kudeta yarayibaye mu rwanda ku itariki ya gatanu nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu francois burasa wari ufite ipeti rya liyetna ari komiseri wungirije su komiseri yashyizwe mu itsinda ryegeranije ibimenyetso ibimenyetso bihamya icyaha abari bafashwe mu ijoro rya kudeta na nyuma yaho benshi bari muri leta yari imaze guhirikwa abandi bari kumwe muri iryo tsinda ni ba kapiteni david mutabazi na garikani nyamwasa mu cyumweru gishize francois burasa yari umutumire wacu n'ubu yagarutse arasubiza ibibazo byanyu mwakira muri iki kiganiro murisanga ku nkurikizi za kudeta muri mirongo irindwi n'itatu nabanje kumubaza uko yakiriye ikiganiro twagiranye mu cyumweru gishize naracyumvirije nsanga waragitanze uko twabivuganye ubwo rero ku giti cyanjye byaranshimishije hari n'abantu batandukanye bagiye banterefona cyane cyane hano muri noruveje kubera ko bose icyo bahuriragaho ari abagore n'abagabo ni uko ibyo apolinere yavuze byabateye ubwoba kubera ko yabivuze mu magambo adasanzwe y'abantu b'abanyarwanda bavuga ko abantu umugabo yagiye gushahura abandi bagabo ibishaho akabijugunya gutyo na gutyo iyo mvugo yahahamuye abantu bakavuga batese turacyarimo abantu bashobora gukoresha imvugo nk'iyi ngiyi kandi bavuga ko uwo muntu atabihagazeho arazi iki uyu muntu arapfa iki iyi ni inzigo ikomeye nyuma rero abantu batandukanye baza kumbwira ko bamaze kumva ikiganiro eh, nagiranye na venusti hari benshi ngo bibukije bumva babohotse cyane cyane nk'abantu twari dusanzwe tuziranye dufatanya duterana inkunga mu bibazo byo mu buhungiro ndumva ari ikintu cyiza yuko wagize abantu muganira bakakubwira uko bumvise ikiganiro hari n'abo mutashoboye kuganira bo bashatse kunyura ku ijwi rya amerika bakatubwira bati twumvise ikiganiro burasa mwagiranye ariko turashaka yuko mbere yuko mukomeza mwazamutubariza ibibazo twibaza nicyo nshaka ko dukora muri iyi minota mikeya ufite kugira ngo ngende mwumbabarize ibyo bibazo bibaza nawe ugende ubasubiza niba ntacyo bigutwaye oya ntacyo bintwaye rwose kuganira urakoze cyane bwana burasa kuba wongeye kuba uri hano ku ijwi ry'amerika ikibazo cya mbere ndi buguhe ni icy'umuntu wabaye umusirikare afite ipeti rya koroneri mwarabanye mu gisirikare yarambwiye ati nta kuntu umuntu w'umusirikare nka burasa yavuga ko atazi ku gikongoro kubera ko buri musirikare wese yagombaga kuba azi perefegitura zose n'ibigo bya gisirikare aho biri bishoboka gute niko abaza ati umumbarize ukuntu yavuga ko atazi ikigo cya gisirikare cyo ku gikongoro aho kiri kuri icyo kibazo ndakigusubiza neza kubera ko ninjiye mu gipolisi muri mirongo itandatu na karindwi muri mirongo itandatu n'icyenda nza kuba komiseri muri detachema ya polisi nasiyonari ya kigali ndagusobanurira kuko nabaye muri detachema ya polisi nasiyonari hafi imyaka itatu nimurirwa muri biro santarare de kiriminoloji muri mirongo irindwi na gatatu baza gukuraho polise ariko ya biro yakomeje gukora kubera ko ibyaha bitari byavuyeho bakuyeho polisi ariko ibyaha birakomeza burasa wari umuntu uri sukomiseri sukomiseri yagendaga u rwanda rwose hari n'igihe higeze kuboneka amabandi mu rwanda ijwi rya amerika ryabonye amakuru kuri mu bantu bafataga ayo mabandi yayogozaga u rwanda wari kujya mu yandi maperefegitura ntugere ku gikongoro nibyo abantu bibaza mu by'ukuri organizasiyo ya polisi n'igisirikari buri ofisiye yagiraga ka militeri cyangwa perefegitura arimo akoreramo akazi niko mbizi ngende niba baguhaye imitasiyo yo kujya i butare wakoraga muri perefegitura ya butare ukazayivamo ari uko baguhaye indi mitasiyo ntabwo bibuza yuko uh, ujya mu kazi ahantu ikibazo turiho reka tubwizanye ukuri nicyo nshaka tubwizanye ukuri rwose kubera ko abantu baguteze ko babwiza ukuri nubabwira ko utazi ku gikongoro bari bukomeze kwibaza yuko ubabeshya gikongoro ko ntaziheho ka militeri iri ntabwo nzi y'ibyumba aho iri ntabwo nzi y'ikibungo aho iri Nubwo ibyo kandi ni peresi mu kiganiro cyacu cya cumi na gatandatu mwumvise uwitwa eliam myandagara wari ushinzwe ubwanditsi n'icungamutungo mu kigo cya gisirikare ku gikongoro muri mirongo irindwi n'itatu yavuze ko yahabonye francois burasa ari kumwe na kapitene david mutabazi yavugaga ko bahageze baje kubaza kapitene dominique niyo yita wafashwe ataratangira akazi gashya ko gucunga umutekano wa perezida Gerigori Kayibanda amaze kumva burasa avuga ko aho ikigo cya gisirikare cya gikongoro giherereye atahazi yaraduhamagaye aduha ubutumwa bukurikira aho ku gikongoro hari eh, hari kampolisiye hari yaje guhindukamo ka militaire eh, muri mirongo irindwi na gatatu basanga ukuntu umuntu wari ofisiye muri polise atarazi aho ikindi kigo cya gipolisi cyari kiri bikaba bikubitiyeho ko icyo kigo cya gipolisi cyahoze kiyoborwa nahageze kiyoborwa na na na mugenzi we nkizi nkiko deni wahoze ari komiseri muri polisi mugenzi we ari nawe wasimbuwe na nzabarirwa iri defonse kandi yivugiye ko nzabarirwa iri defonse biganye nta nubwo yahakana ko ataziranye cyangwa atiganye na nyizinkiko doni bakoranye mu gipolisi bombi ari ba ofisiye byo kuvuga ko atarazi ku gikongoro bikaba bintangaza eliam myandagara wari mu kigo cya gisirikare ku gikongoro mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu turi kumwe na francois burasa usubiza ibibazo by'inshuti z'ijwi ry'amerika tugiye gutumikira abatwandikiye reka mpere ku butumwa bwa asiteri niyo yita umupfakazi wa dominike niyo yita aravuga ati aravuga ko atazi david mutabazi kandi ari uw'iwabo ati muri biriya bihe famiye yabaga ifite umusirikare mukuru cyangwa umwana mu mashuri makuru yaramenyekanaga abantu bumvaga ari nk'ishema akavuga ati nubwo bwose baba badakomoka muri komini imwe ariko bakomoka mu makomine ahana imbibi nta kuntu bombi baba bataziranye kuri icyo kibazo ntabwo nari nziranye na mutabazi kuba niyo twari kuba duturanye muri komini imwe mbese ko tutari duturanye muri komini imwe kuko ubugoyi bwari bufite amakomine menshi ntabwo twari abo muri generasiyo imwe niba umuntu atuye i nyamyumba undi agatura kuri mutura batarabaye muri generasiyo imwe mu mashuri cyangwa se ngo bagire ahandi bahuriye ntabwo bamenyanaga ibyo rero uwavuga ko uwatanga ayo matewuri yo kumenyana yaba ari ukwibeshya urashaka kuvugana n'ubu ngubu yuko david mutabazi mwakoranye mwari muri komisiyo dankete imwe david mutabazi wari mu kigo gishinzwe kubaka ibigo bya gisirikare ari i kanombe mugahurira muri komisiyo dankete ko mutari muziranye ibyo nakubwiye ni uko bimeze ntabwo twari tuziranye twari tuziranye mbere nakubwira nti uyu muntu twari tuziranye swati muri ekoro ibunaka cyangwa se mu kazi ibunaka ibyo navuze navuze ko uko twari batatu muri komisiyo dankete ntabwo twari tuziranye twahuriye muri ako kazi dufatire kuri icyo kibazo cya madamu niyo yita muribuka ko francois burasi yavugiye mu ruhame ko atigeze agera mu kigo cya gisirikare ku gikongoro ko atigeze agera mu biro bya komanda iri defense nzabarirwa ko atigeze ahata ibibazo kapitene dominique niyo yita ko atashoboraga gukorera iyicaruboza umuntu atazi atabonye birumvikana ni ukuri kwe ijwi rya amerika yakomeje gushakisha abantu baba barahabonye francois burasa dushingiye ku buhamya twagiye tubona ugereranije byaba byarabaye ahagana mu kwezi kwa gatanu muri mirongo irindwi na kane umusirikare wabaga mu kigo cya gikongoro ahamya ko francois burasa yaba yarahaje yitwa germain karangwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu yari mu kigo cy'abapolisi cya muhima aho yabanye na francois burasa baraziranye atuye mu mujyi wa muhanga ni igitaramo ya kera yari solda ni ukuvuga umusirikare udafite ipeti mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu ahamya ko kapiteni iyo yita ndetse n'abandi banyapolitiki bari bafungiye ku gikongoro atangira atubwira uko kapiteni iyo yita yahageze
ku itariki ya kane nijoro ndakubona mpamvu bagifite amajwi baramufata baramufata bamujyana ku ishinga muri muri bizinesi ofu tarani kigali noneho nyuma abanyurwa bari muri bizinesi ofu tarani muri kasho ushobora kuza no wakwiga mu mujyi w'i rwanda ababyeyi basubiza amajyaruguru y'u rwanda ruhengeri gisenyi gikongoro n'abandi wenda ntibajyana ni bande wabonye muri gereza ya gikongoro ndabonyemo niyo yita dorishumbuke hanyuma se ni ryari wigeze ubona burasa aza kubaza niyo yita ku gikongoro tugeze hafi mu kwezi kwa cumi n'ibiri ku isi na gatatu burasa na mutasizi baje imodoka yari yakoresheje n'ifite kizunguzo uragenda birakomeza kayibanda na habyarimana kera bakina mu modoka agezweho barizamo bakaza bahamagaza uwo niyo yita muri gereza bamujyana mu biro bya byakabarirwa baramubaza ibikomeza barakubise yaranakubise yaraturutse imari arakubiswa ariko bado bamwishe nacyo batumusubiza ku kigereza waramubonye ibyo ngibyo uvuga wa- warabyiboneye ndimo kutubwira ngo twebwe abasirikari n'utwebwe twakorera kuri iyo magana nijoro abari bari uwo munsi bamuzanye ku byakabarirwa banamusubizayo
ntibyari bwa nyuma wabonye kapitene niyo yita baje mu masandiri za nijoro ndetse bimari baraza muri gereza ugeze mu rero baratangaje ukuntu ukuntu batangaza na kore ntabure none mu kubengana n'ubufunguzi ndamuyobora ashaka kuhakorera ifite ibibazo niyo bita mu iryo joro bamujyana mu biro byombi agacupa w'ibyo mukorera nta kwizi mwenda na kondamure n'ubizi neza ubwo baramuhamagaye byajya n'ifunguzo ageze ku biro abari bari ku isaku ku biro bya komanda barabirukana urakoze cyane ndagushimiye germain karangwa ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika
washington ijwi ry'amerika mukomeje kumva ijwi ry'amerika umwana wa kapitene eh, garikani nyamwasa yahamagaye ijwi ry'amerika ah, dusaba kuzamubariza ikibazo wowe burasa francois uwo mwana w'umukobwa aragira ati "Ah, mbese ko wakuranaga na data data akagenda akabura wavuga gute ko utigeze na rimwe umenya aho yagiye kandi mwarakuranaga waranavuze ko ari wowe wategekaga ako kanama ni mm, garikani niwe wategekaga ako kanama garikani dukorana yakomeje kuba jede wa etamajoro jede wa etamajoro ni umuntu ukomeye mu biro bya etamajoro ushinzwe ransenyuma militeri nta i- i- twagiraga gutya mm, nka veri la fin de la semaine icyumweru kirangira akatubwira ko agiye ku kazi i kigali haba mu cyumweru hagati cyangwa se icyumweru kirangira akaduha ibyo dusigara dukora akagenda yamara nk'iminsi ibiri akagaruka ni ibyo twari tumenyereye nyuma rero yaje kugenda arenza ya minsi ibiri undi wari umukuriye wari umukurikiye ajya muri eh, kamiliteri kubaza aho nyamwasa aherereye urashaka kuvuga mutabazi mutabazi ariko twari tumaze kubivugana kubera ko akazi ka batatu burya iyo ukuyemo umuntu umwe ababiri baravunika kandi noneho yari agiye ari shefu wacu icyo bamushubije abo yavuganye nabo baramubwiye ngo nitube dukora akazi kugeza naza tuzakomeza abo yavuganye nabo ni bande
we yagiye agiye guterefona muri minisiteri kuko twebwe twaratashe muri minisiteri minisiteri y'ingabo z'igihugu sinibuka rero niba yaraterefonnye muri minisiteri cyangwa muri etamajoro Mhm.
ibyo ari byo byose reponse yanzaniye niyo ngiyo uretse ko bogeretse yeho ko prokireri azaza kutureba tukavuga n'icyo kibazo yaraje nyuma yaho atubwira ko nta wundi muntu afite ari mediya wo twunganira kandi ko akazi aho kageze kari hafi kurangira ko rero twakomeza kw'ibyo tuzakenera bindi tuzaba turi kumwe none se porokirori kavaruganda yigeze ababwira aho nyamwasa ari oya we aza kutureba yaje kutureba atako shefu wacu ntabwo yari azanywe eh, na, na nyamwasa ariko hari ikintu ntumva mwebwe muri ako kanama kari gashinzwe kubaza abanyapolitiki muravuga yuko nyamwasa wari ugakuriye yavuyemo aragenda ajya i kigali arabura yari ashinzwe ransonyuma militeri muri etamajoro aragenda arabura ntiyagaruka hano ku ijwi ry'amerika twabajije uwari wungirije chef d'etamajoro ariwe colonel laurent serubuga tumubazaho eh, nyamwasa yagiye uko yabuze atubwira ko nawe yagiye mu kazi ah, akamubura akamara ibyumweru atamubona akaza kubaza ah, akabaza perezida wa repubulika ngo maze iminsi ntabona g2 ibyo bintu ni ibiki ko chef d'etamajoro adjoint ukorana n'umuntu ushinzwe renseignement ushinzwe iperereza mu biro bye amara ibyumweru bibiri atamubona akajya kubaza perezida wa repubulika ngo namubwire aho uwo akoresha yagiye nawe urambwira ko utazi aho yagiye kandi ari wabakoreshaga uwo muntu yaburiye hehe yaburiye hagati yanyu uko muri batatu ni umutubwira aho ari
kuri icyo kibazo nta gisubizo mfite kuko mu byerekeye uko abasirikare bakoraga ara oruganizi nta gisubizo nabona nta kikubonera gute se ko ngewe nari mu kazi bashinze aho ngaho dukora ankete umuntu agenda ajya muri misiyo ze z'akazi zisanzwe ari na shefu agenda akagaruka ntabwo yagiye rimwe cyangwa se ngo agende kabiri ubwo rero kuvuga ko ngo yabuze ntabwo kuri njye yigeze abura kubera ko yari yagiye mu kazi ke ntabwo wigeze umenya ko yafunzwe no nakubwiye ko ibintu nabimenye muri mirongo inani na gatanu inforomasiyo zose zerekeranye n'abo bantu twabajije nyamasa wenda twamubajije kuko sinigeze namenya ko afunzwe yewe ni mutabazi yigeze amenya icyo kintu dukorana na mutabazi ntabwo yigeze twigeze tukivugana twigeze tukigarukaho kubera ko twakomeje akazi jisika rafu uko batubwiye
Washington ijwi ry'Amerika nubwo bwose amakuru menshi atangwa n'abantu banyuranye ahamya ko ku gisenyi ariho haba harakorewe ibazwa rikomeye muri anketi yo gushaka ibimenyetso bihamya icyaha abari bafashwe nyuma ya kudeta uh, francois burasa ahamya ko ntawahutajwe muribuka ubutumwa bw'umuforomokazi waba warondoye abahafungiye batagira kivurira muribuka uh, sergent major ngirumpatse wirukanywe mu gisirikare azira ko yaba yarababonye bashonje akabagaburira kugira ngo impaka zishire twasubiye muri leta ya colorado muri leta zunze ubumwe za amerika niho uwitwa antoni muganga atuye yarokotse iyicarubozo ryakorewe abandi yafungiwe ku gisenyi ahamya ko yabonye francois burasa akavuga n'icyazi ku byaba byarakorewe imfungwa burasa ku gisenyi narahamubonye yagendaga mu modoka y'ivatiri ari kumwe na kapiteni mutabazi n'umusirikari ufite imbunda wabaga yicaye inyuma noneho bakaza gukoresha interogatwari aho ku gisenyi ariko interogatwari nyinshi zakorwaga nijoro nko mu masaa tatu saa yine nibwo interogatwari nyinshi zakozwe nijoro abo babazaga bari abantu batorutiraga barabafataga bakabazirika intuza insinga z'amashanyarazi bamara gushika bazirika insinga z'amashanyarazi bakabanyuza nyine ku mashanyarazi ku buryo bararaga bagonga twumva rwose twe twabaga turi mu dukasho twe twegereye aho ngaho nkanjye nari mu kasho nari ndimo kari kegereye aho ngaho bakoreshaga interogatware nagira numva nyine abantu bagongera cyane bagongera cyane tuvuye ku gisenyi batujyanye mu ruhengeri twashoboye kuvugana turi mu makasho yo mu ruhengeri uwo ari we wese yatubwiraga ko nyine amaboko amaboko yose yabaga afite inkovu y'ayo mashanyarazi babaga babanyujijeho kandi abantu baragongeraga cyane ariko numvaga burasasa nk'aho atabizi kandi aribo babikoreshaga noneho reka nkwibarize ko nawe wari imfungwa burasa yigeze akubaza burasa yigeze agushyira ku ngoyi ntabwo navuga ngo njyewe ntiyangize ku ngoyi kuko nta bibazo byinshi banambagije ku buryo rero njyewe ntabwo natinzemo kandi igihe banjyanye ari ku manywa ariko tugeze mu ruhengeri abo twari kumwe mu ruhengeri tuvanye igisenyi bose nyine bari bafite inkovu ku maboko z'iyo migozi babazirikaga banyuze ku mashanyarazi nyine bose bari bafite inkovu ntawe n'iki bakuregaga n'iki bakubajije ikintu batubazaga babazaga ni uwaba yarabonye ya dokima nigeze kukubwira ubushize yitwa sos ngo arerite mon generale bakakubaza ko wayibonye bakakubaza yuko ibirimo waba ubizi icyo ngicyo batubazaga cyane burasa uretse aho ngaho ku gisenyi wigeze umubona mu ruhengeri yigeze aza muri gereza muri gereza ntabwo yigeze ahaza antoni muganga uri muri leta ya colorado mbibutse ko yafungiwe ku gisenyi nyuma ya kudeta muri mirongo irindwi n'itatu kandi tukaba uh, twahinduye ijwi rye kubera impamvu uh, z'umutekano nabajije francois burasa niba ibyo antoni muganga avuga by'abantu bararaga baboroga niba nawe ayo majwi yarayumvise abo bantu ntabwo nabumva kuko natubanuye ko impamvu twagiye gukorera ku gisenyi ntidukorere mu ruhengeri ari ikibazo cy'umutekano w'aho twagombaga gukorera kubera amazu aho twakoreye rero kuri komisariya do polisi ya kera ku gisenyi hari imbere ya hoteli bose juru ni ku muhanda munini wagendaga aho ngaho uva nko muri burarirwa ugana kuri goma ndaharuzi ni ahantu hagendwaga cyane ari amamodoka ari abantu ari abajya kuri plage ari abigendera mu mahoteli ni ku muhanda nyabagendwa komisariya do polisi uko yari iteye n'iy'ababirigi basize nta nguni zindi zabagamo wenda ngo umuntu ngo babe barateganyije ahantu kwikira urubozo akazi twakoraga twagakoraga ku manywa mu masaha abanyururu basohoka muri purizo bakaza tukababaza bagasubirayo mu masaha yabo twebwe ku mugoroba tugakora sokeretariya nijoro mwakoraga sokeretariya ku mugoroba ntabwo twakoraga nijoro none se iryo joro abantu baborogaga bavuzaga induru nijoro babaga bakubitwa n'andi none uragira ngo mbareme mbakure hehe bitarabayeho noneho reka nanjye nkubaze ibyo wabonye wowe mu gitondo wajyaga kubabaza wasangaga nta bikomere bafite wasangaga bameze neza ukababaza ubona ari abantu bagusubiza nta mususu nababwiye tekinike twakoresheje iyo guha umuntu ibibazo tukamuha ibikoresho impapuro n'amakaramu akabisubiza yarangiza kubisubiza tukazabishyira ku mashini tukongera tukabisubiramo turi kumwe tukazasinya poroseveribare definitifu turi kumwe na nyir'ubwite abo bantu ko bavuye bazaga bakatugeraho niko basubiragayo babaga ari abantu bameze neza kandi narakubwiye ko tugera mu ruhengero ko twabasanze bameze twaragombye gusubira i kigali kugira ngo tuvuge uko abantu bameze tudashobora gukoreye kubaza abantu barwaye nta muntu wabitubwiye ni komite ya ntuzi yo gukora nkete ku mutima nama wayo ni uko byagenze tugenda gutanga raporo abantu babazanira imiti bamerera babazanira ibiribwa babazanira ibiryamirwa babaha na muganga ibyo bintu tubikora urumva hari undi muntu waje kubidutegeka ibyo ndabigushimiye ariko reka mite nguha ikibazo cyabajijwe na bariya bana bapfushije abantu bacyohereje mu bibazo bohereje hamwe baravuga bati abantu cumi n'umunani mwasanze mu ruhengeri ari intere baziraga gusa imbeho n'ihungabana cyangwa se bari barakorewe ibikorwa by'iyicarubozo nta bikorwa by'iyicarubozo bari bakorewe twebwe uko twabasanze none ko bari intere umuntu w'intere ni uko bataryaga narabisobanuye bihagije mbabwira ko mu ruhengeri harakonje nicyo cya mbere ikindi muri purizo harimo amasima imbeho no ku isima abantu baba bazi uko mu nzu itarimo shofaje ukuntu haba hakonje ariko se gufunga abantu ukaba ntubahe icyo kuryamaho bakaryama ku isima ibyo ntabwo ari iyicarubozo nakubwiye ko ibiryamirwa bitari bihagije niko kandi za kwizi zo mu rwanda z'icyo gihe byari bimeze tujya gutabariza abantu kandi leta y'icyo gihe irabatabara kuko n'uwabatabaye yari minisitiri w'ubucamanza wa mbere bonavanture twebwe rero tumaze kubatabariza twagarutse kigali turahahama kugeza igihe batubwiye bati noneho nimugende murebe ko mushobora gukorana nabo tugezeyo dusanga abantu barakize ibyo kurya byarabonetse ngo icyo gihe tubajije batubwira ko batoye bije babaha n'umuganga dogiteri sipuriyeni wari mu ruhengeri noneho rero urumva ko abantu baboherezaga ku gisenyi tukabenteroja muri purizo yo ku gisenyi twamara kubenteroja twebwe ntabwo twongeraga kubonana nabo hazaga abandi bashaje tukabakorera interogatwari muri ya sisitemu nakubwiye byarangira bakagenda hakaza abandi kugeza tubarangije jewe nabonye ba bantu twatabarije bari amboniforo mukanya uvuze yuko abantu mwababarije mu ruhengeri abandi mukababariza ku gisenyi muba mwabarije mu ruhengeri wavuzemo uriya wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga agustin mu nyaneza mwabarije muri muhabura perezida nyirigori kayibanda aminadabu kanani wari perezida w'urukiko rw'ubujurire mu ruhengeri na augustin munyaneza wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga nubwo bwose ayo makuru avuga ko babarijwe muri hoteli muhabura yemezwa n'abantu benshi hari umwe uvuga ko yabonye burasa ku gisenyi abaza minisitiri munyaneza byaba byarabereye muri hoteli palme beach nyirayo andre singaye ubu aba mu bufaransa arabihamya ni ukuri kwe njyewe naraje n'imodoka njya muri hoteli yanjye hari saa sita yuzuye ngeze muri hoteli mbona umugore ndazi w'inzobe yicaye muri bare mbaza abakozi uriya mugore ni wande ngo umugabo we ngo yajyanye ngo bari mu ishambure hejuru muri etaje ngo bari mu ishambure ni mbese ni bande ngo ni umuntu witwa burasa n'uwitwa mutabazi n'uwitwa munyarukiko ngo bari ngo sinzi ibyo ari gukora n'umugabo w'uriya mugore bari muri shambure kangahe muri iyo hoteli yawe bambwiye ko bari muri shambure seti bo noneho ndagenda njya muri resitora njya gukora ibyo nagomba gukora ngiye kubona none burasa n'abo ngabo nabo bagenzi be barasohotse bafata imodoka bagiye uruhande rwo kuroteri regina ubwo hari saa sita bagiye ubwo uwo mugabo umugabo mugufiya mba ndamubonye mubonye asohoka bari kumubwira ngo baragiye ngo bagiye kuba ngo nabari gutembera gatoya ngo nabo baragiye ngo baragaruka ku masaa munani noneho mbona uwo mugabo minisitire nari muzi n'uwo mugore we mbona barasohotse bagiye gutembera kuri puraje ngoma muri hoteli mbona bari kuzunguruka kuri puraje harya ku musenyi amazi birangije ndagenda sinongeye kubabona naragarutse barambwira ngo babajyanye setu ntabwo nongeye kubabona uwo mugoroba ntibaraye muri hoteli yawe no no no no no no no ntibigeze baharara baramubajije gusa ndamudaharaye bamuzanye ku gisenyi baje kumubaza ndavuga bamuzanye muri hoteli palme beach baje kumubaza cyangwa niho bamufatiye niho yari yaraye no no no no no barahamuzanye ndabaje ntabwo yaharaye ukuntu ari mbari ntabwo maze gusuza ibiteka byose nazaga muri hoteli ntabwo yigeze aharara barahamuzanye hari undi munyapolitiki waba warahabarijwe uretse nyakwigendera Augustin Munyaneza nda undi muntu nongeye no kuhabona kuva icyo gihe ari bari abahungu bamubajije ari nawe ntabwo nongeye kuhabona kera kabaye nibwo nabonye uriya mugore agarutse n'abantu b'iwabo afata shambure katire hanyuma bene wabo baza kumukuramo ngo nononono ngo nyumva bari kuvuga ngo ndurare muri hoteli papa yabarijwemo bari kumwe n'abana be bagenda bajya kurara muri merediye bari kumwe n'abantu b'inshuti n'abazungu bari kumwe nabo francois burasha uyu munsi uwamukwereka wamumenya isura ye yakwibutsa isura abonye icyo gihe abaza munyaneza wamwibuka
burasesi iwacu ndamuzi burasa ndetse umusaza kamere ndakuze kubaruta aba bahungu ndamuzi burasa n'iwacu ni ukuvuga ko udashobora kumwibeshyaho waramubonye koko
uretse no kumumenya nubwo yavugira inyuma y'urugo namenya ko ari burasa uri kuvuga andre singaye ndagushimiye cyane kubw'ubuhamya uhaye ijwi ry'amerika nawe urakoze cyane mwana mama urakoze cyane
Washington ijwi ry'Amerika bwana francois burasa na n'ubu uracyatsimbaraye urahamya ko utigeze ugera ku gisenyi ngo uhahurire na minisitiri agustin munyaneza ari kumwe n'umugore we ngo umuhate ibibazo mu rwego rwa nketi wakoraga
yewe nakubwiye ko iransiye minisitiri z'aferi zitaranjere yabajijwe na porokirere kavaruganda icyo ngicyo ni icyo ngicyo nzi kubera ko hari hari urugero bari baragabanijemo uretse ba bandi bafashwe mu ma mu ijoro ry'uwa kane rishyirwa gatanu nyakanga bagiye bashyiramo amayeshero y'uko abantu bari bameze imbere mu gihugu abago uretse abo ngabo nta bandi twongeye kubaza bo mu rwego rwo hejuru ni porokirere wabibarizaga mu ruhengeri rero hari uwo lansiye minisitiri des affaires etrangere undi porokirere yahabarije ni uwitwaga kanani amuhuza naho rukomeye
urabivuze we
yavugaga ko kandi wari umukuriye mu byerekeye mu kuyobora imanza za kurudapere mu rwanda kubera ko urumva byari mu rwego rwa porokirere kuri abo ba perisonalite rwari mu rwego rwe ibyo nzi ni ibyo abandi bari muri urwo rwego rwo hejuru twanabisezeranije abumva ijwi rya amerika ko tuzababwira uko abarije kayibanda kayibanda nawe yari mu rwego rwo hejuru mujya kumubariza irwerere muri komine keru ongera utwibutse muri make ukuntu mwageze kwa kayibanda uko mwamusanze muri makeya kugira ngo nkubaze ikibazo babajije hano mujyanye na na kavaruganda ndagira ngo nsobanurire abatwumva ko ngewe ntabajije kayibanda kayibanda yari perezida de la repubulike yabajijwe na porokirere naho rero yanjye se tujuru la secretariat twoye kujya tuvanga ibintu kuko iyo bavuze ngo nabajije kayibanda nta kibazo nigeze mbaza kayibanda ntacyo naranifitanye nabo ubwo rero tumusanga aho ngaho ku rwerereye twasanze hari abasirikare bamurinda nawe ahari afite inzu ye kuko aho ngaho hari hasanzwe izari ya rwerere hari abantu benshi b'abanyapolitike bahakoze notama nka lansiye minisitiri de l'agriculture nkizabera ubanza ngo yarahakoze kera noneho natwe twababonye aho ducumbika nabo basirikari nabonaga nabo bafite amahema n'ibindi byose n'ibikoresho n'amamodokari yari ahari aho rero twahamaze iminsi itatu porokirere amubaza birangiye turagenda iminsi itatu amubaza ejo bundi mu kiganiro hano ku ijwi ry'amerika uvugana na na bikorimana hari aho yavuze ko perezida kayibanda mwamukubitaga ndetse biranantangaza ndakubaza nti warubahutse ukubita perezida wa repubulika icyo kibazo wagitekerejeho na n'ubu ntabwo yigeze akubitwa perezida kayibanda bwana venusti mbere y'uko gusubiza icyo kibazo naguhaye urugero ndagira ngo na rw'abanyarwanda barumve rw'undi muntu w'umunyamakuru aracyariho ari hano muri finilandi wigeze kunyandikaho ngo nakubise kayibanda urushyi kandi uwo muntu ntitwigeze tubonana ntitwigeze tuvugana ngo yashakaga ko njya mu ishyaka iryo bambwiye ni peside ngo ndijyane ku gisenyi kugira ngo menye icyo kintu nagiye gucaho umugore wanjye yakoreraga yari afite kiyosike mu mujyi nkahurira n'umutegarugori wundi wari uje kumureba wa fose twagiramungu afite icyo kinyamakuru niba ari isibo ubanza ari isibo ati kuko wakubise papurushi ntabwo nese madamu koko iki kintu nibyo wacyandikisha niba atari mwebwe impamvu rugura famiye bakayibanda wenda akaba yarigeze kubibaganirira aravuga atoyada noneho icyo gihe umutegarugori wanjye niwe wasobanuye akubiswe n'inkuba nawe avuga ati ese wa muntu koko ya- yaravuze ngo agiye ku- kwandikaho ibintu bibi ngo uzaza kumureba aragenda yandika ibi bintu n'ubu ngubu umubajije yakubwira ko yabyanditse mu isibo kandi andenganije kandi nta n'ikintu nari navuganye nawe No, ariko jewe ikibazo nkubaza kiratomoye wa mugani wawe ikibazo nkubaza ah, ntabwo kinyura ku ruhande wigeze umenya mu gihe kayibanda mwamubazaga cyangwa se na nyuma mwararangije wigeze umenya niba yarakubiswe wigeze ababwira ati n'ubu mumbaza hari abahungu bari hano bankubita perezida kayibanda yigeze ababwira icyo kintu cy'uko akubitwa bwana venuste ntawari gukubita perezida kayibanda yaba abasirikari bari bahari yaba porokireri kavaruganda yaba natwe twari duherekeje porokireri ntawari gukubita kayibanda ni ibintu abantu eh, batekereza ahari kubera si- ntabwo mbizi kayibanda nubwo yari yavuye ku butegetsi yari akiri kayibanda umwe mu basirikare barindaga kayibanda yirwerere lieutenant augustin gatarayiha yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ari majoro yavuzwe hano ku ijwi ry'amerika atangwaho umugabo wabonye perezida kayibanda akubitwa n'abari bashinzwe kumurinda Eh, twaramushatse atubwira eh, ko yari yaradutumyeho yizera kuzavugana n'ijwi ry'amerika nkaba nagira ngo mbere y'uko tugira icyo tuvugana nagira ngo nshime cyane umuntu witwa kapitene Bikorimana kujye rwose ntakubeshye kuva numvise naratangiye kumva biriya biganiro byanyu kandi byiza cyane kandi bishaka ku- kugeza abantu ku bintu bikomeye nifuje kugira ngo ngire icyo navugana namwe ariko nkabona nta buryo nabona bwo kuba nabageraho nabahamagara gute nabigenza gute ariko numvise bikora imana abivuze nshakisha uburyo bwose bwatuma nshobora ku- kugera kuri mwebwe kugira ngo tuvugane biradushimishije cyane kuba rwose mwarifuje kuvugana n'ijwi rya amerika nzi ko hari n'abantu benshi bandi bameze nk'amwe bifuza ku- kuduhamagara baduhamagara kugira ngo badufashe kubaka amateka nimusubirane ijambo ndabashimiye cyane majoro gatarayiha ndishimye rero kugira ngo tuvugane kandi reka noneho nkubwire icyo mwari mumbajije ntibabwire ku mugaragaro ngeze irwerere nasanzeyo ubwo hari nko mu mpera z'ukwezi kwa munani mirongo irindwi na gatatu ngeze irwerere mpasanga umusaza perezida wa repubulika kayibanda bose barambwira bati sagatwa arambwira ati uyu muza- uzamurinde uzamurinde kwibwa gutwara uduhu kumutwara umurinde ku- gutoroka umurinde ku- kandi ujye utubwira ikibazo afite nabanye nawe nk'igihe cy'icyumweru kimwe ibyumweru bibiri ntamubona ko yifungiranaga mu nzu rwose ntabwo yasohokaga ariko umudamu we naramubonaga noneho igihe kigeze nka nyuma y'ibyumweru nka bibiri sinzi ukuntu rwose nakomeje nesisita mbwira umudamu ariko rwose wamubwiye agasohoka agasohoka tukabonana tukaganira ni jyewe nakubeshye kandi rwose ndakubwiza ukuri wamusohoye mu nzu bwa mbere mujyana hanze ku zuba ariko yamaze nk'iminota nibura nk'ibiri turi kumwe hanze ikintu cyakurikiyeho rero narinjiye mu nzu mpagarara muri salo n'umudamu we turi kumwe kayibanda turamubona arambaza ngo ariko wowe kubera iki utankubita ntakubeshye venusi numvise nkubiswe n'ikintu kitarabaho numva ndu- ndumiwe numva mbu- mbuze mbuze iyonjya kuko byonyine jye nabonaga kubana na perezida wa repubulika bya- ku bwanjye byari ishema rikomeye cyane kubona ari jyewe uri kumwe nawe umuntu nubahaga umuntu wari perezida wari umaze kundahiza nkabona turi kumwe nkabona ari umucunga numvaga jyewe ahubwo ari ishema rikomeye cyane kuba ndi kumwe na perezida wa repubulika kandi ari umushinzwe numvaga ari ibintu bikomeye ariko ambwiye iryo jambo nayobewe nabuze iyonjya buri cyo mvuga buri cyo nkora none abo bamugukubitanaga ni bande rero
njyewe icyo nkubwiye cyo yarambwiye kuki wowe utankubita ntabwo nigeze na rimwe ngira reagisiyo yo kumubaza ngo ubundi wakubiswe nande ubundi se kuki nagomba kugukubita nagukubitira iki nagukubita kubera iki ndibaza ese buriya koko hari abantu bamukubise Njye numvise gusa ari ibintu bintangaje birambabaza major augustin gatarayiha turagushimye cyane mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na francois burasa usubiza ibibazo byanyu bwana francois burasa major gatarayiha arinda perezida kayibanda wigeze ubimenya muri iyo minsi itatu twahamaze hari abasirikari kugira ngo nibuke abari bo ntabwo nibuka personelma wari wahategekaga icyo gihe kuko ndumva barasimburanwaga ntabwo nibuka uwo ari we ariko hari abasirikari kamembe bari barenze peloto ntabwo hari umwe ntabwo hari babiri majoro gatarayiha urebye poromosiyo ye na poromosiyo yawe ntabwo umuzi nawe gatarayiha ndamuzi ariko ntabwo nakubwira ngo ni uwo muri poromosiyo iyi n'iyi icyo kintu ntabwo mwigeze mukimenya mu gihe mwakoraga nketi mumubaza ntabyo numvise yigeze abwira porofireri na nyuma yaho mu buzima bwawe uri umupolisi ndetse n'igihe uri umusirikare ndetse n'igihe uviriye mu gisirikare uretse uwo munyamakuru w'isi ubuvuga ntiwigeze wongera kumva abantu bavuga ko perezida kayibanda yakubiswe kugeza ubu uretse bikora imana kuri vuwa dore amerika ni mwebwe mwabimbajije ni mwebwe nabyumvanye undi nabyumvanye ni uwo mujorunalisite wo ku isibo abinyandikaho ntabwo namubonye ngo mubaze impamvu yabyo kandi impamvu yabyo nayikubwiye ngo yashakaga ko nza kumushaka bakanshyira mu ishaka nibyo nzi gusa hano hari umuhungu wa wa bizindori watwandikiye agira ngo tuzamubarize ikibazo nagira ngo nkubaze bizindori uramuzi mbere y'uko afungwa uramuzi na nyuma yaho bizindori mwari muziranye ntabwo twari tuziranye ariko nari muzi gato mva mu gihe kigufiya bizindori dusa n'abaturanye kubera ko maze kurongora muri mirongo irindwi na kabiri turi muri polise utuye ku kacyiru umugore wanjye atwite inda ya mbere aza kugira amareze nsaba ko nimukira mu mujyi hafi yo kwa muganga aho hantu natuye muri iyo karitsiye famiye yo kwa bizindori niho yari ituye mwari muturanye twari duturanye ndetse twigeze kujyayo twigeze kujyayo badutumiye hari ikigage ni nabwo bwa mbere donku namenyanye na bizindori kuko aho ngaho twari dutuye mpakugeranyije hari aho banki nasiyonari nshya iri ni kuri ako gahanda ni kuri uwo muhanda iruhande rwanjye hari hatuye koroneri rusatira icyo gihe ari diregiteri do kabine muri minisiteri de la garde nationale de la police nanjye nkurikiyeho iruhande hakaba agahanda kajyaga kwa bizindori ni uko nguko muzi urakoze cyane ku kuvuga yuko mwari muziranye kubera ko umuhungu we watwandikiye wandikiye ijwi rya amerika ari we albert bizindori avuga koko ko kuva ari umwana yarakuzi ko yakiniye mu busitani bwawe ko nawe umuzi ko yakubonye ari wowe wari n'umudamu wawe musangira n'ababyeyi be nk'uko ubivuga ndetse akavuga ko igihe cyose yumvise izina ryawe nyuma ya kudeta ryabaga rifite icyo rimubwira akavuga ko atashoboraga kukwibagirwa cyangwa se ngo yibagirwe ibyo yakumviseho akavuga ko wowe utari nka mutabazi ko utari nka nzabarirwa kubera ko iyo babavuze agomba kubanza kumva abo bantu aba ari bo kubera ko atarabazi noneho rero aravuga ko nyuma ya kudeta ati si rimwe si kabiri izina ryawe burasa ati nagiye ndyumva kenshi mu biganiro ati igihe cyose kandi ryabaga rifitanye isano n'amarira n'imiborogo ibyo ni umuhungu wa bizindori ubyandika uramwumvise ibyo avuga musubize ariko na bwana venusi nashaka kumenya ayo makuru y'iyicarubozo yabyumviraga he aravuga ko muri mirongo irindwi na gatatu ibiro byo ku gisenyi byategekwaga n'umugabo wa nyirasenge nawe wabikoragamo nk'umuforomokazi ati umunsi ku wundi ari inshuti n'abashinyaguzi ibyo ngibyo ni ibizindoro byandika bamugezagaho uko musaza we ameze nawe yabona akanya ayo makuru akayageza kuri muramukazi we ati hari nanone abasirikare babiri bo mu muryango wanjye mugari umwe aracyariho bari mu kazi ku gisenyi icyo gihe muri mirongo irindwi na kane irindwi na gatanu uwo ni ibizindori ubivuga aravuga ati ajida mutimura urambwira niba umuzi ukomoka mu cyahoze ariko mine buringa yarafunguwe ati yihutiye gusura mukecuru ubwo ni nyirakuru wabizindori hafunguwe nanone muri icyo gihe ani mari nikuze uyu niwe mukobwa wa kabiri wafunganywe na nyeshi kabarenzi uyu ani mari nikuze yaje gufungurwa nubwo atakiriho ubu ni nyakwigendera ani mari nikuze wo muri masango atabo bose baje bavuga burasa n'ibyo akorera imfungwa muri za interogatwari abo ngabo ari ani mari nikuze uyu mukobwa ntiwigeze umubona ntiwigeze umubaza umva nta mugore nibukamo ikindi rero presiziyo naguha ni uko twari ikipe imwe ikipe imwe y'abantu bashinzwe kubaza kandi ni ngewe wari umutoya muri bo kuki ari nge bavuga abari bankuriye bakoraga iki barakuvuga kubera ko bakubwiwe ni wowe ukwiye kuvuga wowe icyo wakoze utitakanya abandi oya ntabwo nitakana abandi niwe babwiye ko nari mamburo wa komite danketi nakoraga sokeretariya none si sokeretariya irakubita wakora sokeretariya ukajya no mu byo gukubita ako kazi wagakombina gute naringiye kurangiza ubutumwa bwa bizindoru ikibazo abaza ni nk'ubutumwa kubera ko arakwibutsa ibyo nawe wari uzi kubera ko wari ubajije ukuntu yabimenye yakubwiye abasirikare barimo uriya juda mutimura wagombye kuba umuzi yakubwiye uriya mukobwa ani mari nikuze genda amuzi nawe wagombye kuba umuzi kubera ko avuga ko wamubajije none arangiza avuga ati nta n'umwe wigeze atubwira icyo yababazaga batubwiraga inkoni ze inyundo insinga z'amashanyarazi zari zarabatonyoye amaboko n'amaguru ati ngibyo ibintu nakuranye nibyo nakuze nzi uwo muhungu wabizindora arakumva nawe uvuze ko umuzi ndagira ngo umusubize ubivanye ku mutima ni bya bindi dushaka yuko abanyarwanda bazabwirana ukuri ikintu ufite ukibabwire ngewe icyo nasubiza uwo bizindori maze gusobanura ukuntu naturanye n'iwabo ntabwo twaturanye igihe kirekire ndumva ari muri mirongo irindwi na kabiri irindwi na kabiri igipande mirindwi na gatatu ubwo nyuma ya kudeta narahimutse mu by'ukuri ise naramubonye muri za interogatwari abo bantu twabajije twari dushinzwe kubaza twabatabarije kuva mu ruhengeri ntabwo twabaretse ngo babe uko bari bameze temwe rero uhari wundi ni dogiteri sipiriyani wabitagaho icyo gihe
Washington ijwi ry'Amerika twari twijeje abumva ijwi ry'amerika ko tuzabagezaho ubutumwa wajyanye ubufashe ubuhawe na perezida kayibanda ukabushyira perezida habyarimana watwibutsa ubwo butumwa uko kayibanda yabuguhaye n'uko wabujyanye i kigali tugeze ku rwerere aho muri za tumaze kwitegura porokireri yagiye kubaza perezida kayibanda ariko mbere kuko bari baziranye babanza kuganira amubwira ikimuzanye perezida kayibanda amubaza ati kavaruganda ninde wakoze kudeta ushobora kumubwira undi aramubwira ati ni general major juvenal habyarimana uko twabibonye perezida kayibanda ntiyabyemeye baganiriye ibindi gatoya ariko cya kibazo akigarukaho ndetse hacamo ibindi biganiro nyuma kigarutseho ubwa gatatu porokirere aramubaza atari komishero perezida kuki utekereza ko nkundiho nkubeshye icyo kibazo kije gatatu kivuga iki atekereza agahe gatoya ariko avuga mu gifaransa ati je matande opire bishaka kuvuga icyo ubwo njyewe mvubwira ibyo ngibyo umuntu yabyumva ku buryo butandukanye nta komanteri ngewe ndi mu kukubwira nk'umuntu wabyumvise ndaho ngaho noneho perezida nibwo amubwiye atese ushobora kumpa uyu musore nkamwitumira kuri generale habyarimana kava ruganda aratinda ariko aza kubimwemerera nibwo perezida kayibanda yambwiye ngo ngende i kigali mubwirire generale habyarimana amuhe karojisitirere kamwe mu zo bari baherutse kugurira la surete nasiyonari ngo nkamuzanire amwoherereza ubutumwa porogire rero arambwira ati genda ndagenda mfata umushoferi wanjye n'imodokari tujya kigali nakoze uko nshoboye kugira ngo komunikasiyo igere kuri generali byamugezeho koko za serivisi ziyakuriye bawu utwo twa rojisitire bahama kamwe kuko twari tukiri dushya kari gapfunitse ntusubire rwerere ngashyikiriza perezida kayibanda amaze kukabona abwira porokirere kavaruganda ati mumpe umwanya turisohokera akora ibye arangije arabifunga arongera araduhamagara arambwira ati wa musore rero rero ntugahereze undi kandi unzanire icyemezo kwa kamugezeho naragiye ya komunikasiyo ndayikora bampa n'icyemezo ndagaruka yego ntabwo ari umunsi umwe ndagaruka mwereka ko ubutumwa bwe nabushohoje n'ibyo ubwo butumwa perezida kayibanda yoherereje perezida habyarimana mwigeze mumenya icyari gikubiyemo
twebwe twa yadusabye kumuha umwanya turasohoka nuko natwe twari dufite inzu twari ducumbitsemo ntacyo gashashwe ubutumwa uko nabujyanye ni uko nabutanze
ntabwo nta kindi wongeye kumva kuri ubwo butumwa
ntari kucyumva urumva perezida kayibanda yahereje generali majoro habyarimana ubutumwa ariko kumva hehe nusi
ikindi twijeje abumva ijwi ry'amerika ni iriya baruwa wasanze kubera ko uri mu bantu bageze mu biro bya kayibanda nagira ngo wongere wibutse abumva ijwi ry'amerika ibyari bikubiye muri iyo baruwa ya kanani
ndagira ngo nisobanure gatoya ntabwo ari mu mutamenwa ni ibiro perezida kayibanda yari afite iwe mu rugo ntabwo ariko forofo oya ni ibiro ibiro purive bye uretse ngo ko ari we wagiraga urufunguzo rwe n'umukozi w'umusekiriteri wakoragamo ngo akahakora amuhagarikiye yarangiza akongera agafunga ibiro bye iyo baruwa rero yanditswe na kanani ntabwo ariyo yonyine harimo n'iz'abandi nuko yo yari ifite imvugo yayo idahuje n'iz'abandi n'izindi tubwire ntabwo bibuka neza ngo mbe narafashe tegisitwelema ngo byari bimeze byandi byanditse gutya ariko tubwire ingingo z'ingenzi kanani yagiraga inama perezida wa repubulika ko akwiye gufata ibyemezo by'abo yitaga ibirura uko na wabyumva gusomye iyo baruwa kandi byari bitomoye uwo kanani yari mu gihugu mu karere k'ibirura ibirura bishobora kuzabarira abana akababwira ati nyakubahwa perezida ibi birura n'utabifatira ibyemezo ingamba zihamye uzi neza ko tutazahungira i burundi uzaba ariyo ntituzahungira i bugande uzaba ariyo ntituzahungire kongo uzaba ariyo ati hari umukuru w'ibyo birura we rwose wari ukwiye kumwambura amapeti yose wenda ukamusigira irya kaparari ati niba udashaka kumurekura ukamuha minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu arakomeza amubwira uko yafatira ingamba ibirura bikomeye akarangiza amubwira ati nyakubahwa numara gusoma iyi baruwa uyice hatazagira abayigwaho mu magambo ncamake n'ibyo francois burasha umutumire wacu w'ibanze muri iki kiganiro inshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu munsi hamwe na etienne karekezi wagihagarariye nshimire francois burasa wemeye gufata umwanya agasubiza ibibazo byanyu nshimire namwe mwatwunganiye mutanga ubuhamya namwe mwese mutanga umuganda wo kubaka amateka y'u rwanda rubabereye mwese mbashimiye kuba mutega amatwi ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi benshi mwari kumwe na venuste nshimiyimana murakarama